cyari kiyobowe na olivier isatibasumba imana ibarinde
iyi radiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho ubupfubyi kandi bafite ababyeyi kiribanda kandi ku bashaka abavandimwe babo abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage abo bose ijwi rya amerika irabaha ijambo irabaha umwanya kugira ngo baruhuke kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto bakaba batagoheka kubera kutamenya amarengero yabo muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwari mumaze iminsi mushaka abavandimwe mushaka ababyeyi banyu nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse tudusharaga amasimbi tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro nutiyumva urumva uwawe umva ijwi ry'amerika
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu toni nsanzabaganwa avuye aho yari atuye mu ntara ya bubanza muri komine ya gihanda ku ibarabara rya cumi na kabiri mu burundi yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya space joyeuse nyina w'umwana sandra kamikazi yitabaje croix rouge nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro agasaro kaburaga sandra kamikazi wavukiye mu burundi atuye i kigali mu karere ka kanyinya akagari ka nzove umudugudu wa rutagara ya kabiri ngiyi nkuru y'uko yatandukanye n'umwana we twari twaraje nyine mu rwanda twarabanaga kimisagara noneho aza kugenda agiye kwiga aho nyine iwabo ubundi we yavukiye i burundi kandi nanjye niho navukiye sibyo yego byaje kuba ngombwa ko ntaha noneho nza gutaha amusize nza kongera gusubirayo ndamufata turazanana tubana nyine kimisagara ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo yari ari mu mwaka wa gatatu umwana ndamufata ndamujyana hari bibiri na gatandatu uramujyana umujyana hehe mu yihe komine mu yihe ntara y'u burundi ni mu ntara y'ububanza muri komine ya gihanga ku ibarabara rya cumi na kabiri none se umushubijeyo wamuhaye nde yari iwabo kwa sekuru ni nyirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye imana hanyuma umusigayo ugaruka mu rwanda njye ngaruka mu rwanda byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona nta makuru yo nongeye kumva kuko muri kovide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye yarambwira ati waba uzi yuko umwana wawe ba- bagiye muri amerika bakaba baranagushakishije barakubuze ati banyatse nimero zawe ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni ni umuvandimwe wanjye ubayo ndamubwira ati ese kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje arambwira ati bambajije nimero zawe mbabwira ko nta makuru yo mu rwanda mfite nanjye nimero zaho telefoni banyibye ati naburanye nabo nubu ariko se kamikazi covid yaje ejo bundi yaje ejo bundi urumva yaje ejo bundi ariko bibiri na cumi na gatanu nari nashatse ibyangombwa ngiye kujyayo biba ngombwa ko hatera intambara binaba nkigiyeyo none se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana nta kuvugana nabo nta makuru mfite nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho bigeze aho nitabaza kuri kuruwa ruje ubu iyi nimero nayikuye kuri kuruwa ruje nibo bayimpaye nimero yanjye Mm, babanje gushakisha bigeze aho nyine barashakisha kuri izo inkoranyambaga ntawuriho noneho ari n'ukuntu ngo babikoze gufungura fesibuku y'uwamutwaye nta makuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero ni iza denise nshimiyimana z'agasaro kabuze kuko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda nyirasenge wa toni nsanze abaganwa uravuga ko aba muri amerika yitwa nde yitwa joyeuse sipesi ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye terese ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze hari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri fesibuku twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine i bujumbura yego nawe kuri watsapu ntawe ubaho yitwa ndayikeje ale salvatore ndayikeje alain salvatore ale salvatore
akaba se wabo watumye nsanze abaganwa kabaza aho aherereye iyi niwe ufite amakuru afatitse radiyo ijwi ry'amerika irumvikana mu burundi irumvikana naho mu rwanda no muri amerika barayumva yaba joyeuse sipeshi niba kuko ari muri amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe kamikazi sandra ushakisha umwana wawe toni nsanze abaganwa bambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri mirongo cyenda na kane gatutsi tariki zirindwi z'ukwa cumi n'abiri muri mirongo cyenda na kane kandi irindi zina bakundaga ku mpimba sibyo yego ni dudu ku kazina k'agahimbano ni dudu bakwitaga dudu Mm, urakoze rero ndagushimye cyane kuba croix rouge yakurangiye ngo witabaze agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira imana umwana wawe nsanze abaganwa toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro mm. ni ukuri imana iguha umugisha urakoze mu cyane bwitange bwawe imana ikurinde kandi ngaho umunsi mwiza sawa urakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nsengiyumva aron yaburanye na mukuru we habyara abatuma abidani baherukana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine bahunga u rwanda baburanira ahitwa inkamira mu majyaruguru y'igihugu uwo murumuna we yaje gutaha mu rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka wa bibiri na kabiri nsengiyumva aroni na mukuru we habyara abatuma abidani ndetse na Ngirimana Zakariya na Mukantagoze Rafayina bavukiye mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karongi umurenge wa Tumba akagari ka Murehe akagera kwa Zidane baburanye mu- hagati ya bibiri na bibiri na kabiri yabanje kuba muri Congo aza kubayo aza mu Rwanda umusirikare aza gusubira muri Congo noneho biza kurangira tuburanye burundu ubwo nibwo duherukana kuva bibiri na kabiri niba ariho niba yarapfuye ntabwo tubizi rwose yari umusirikare mu zihe ngabo Bo, ya- yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri bibiri bibiri ngira ngo nari mwenda cyenda na kabiri noneho ajya muri Congo aza bamwe basiga icyerekezo berekejwemo baza kubona amakuru bagiye muri kenya baramubara muri congo niyo cyangwa yarapfuye niyo mpamvu nataha bwanjye ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda yari asezeye yari yarasezeye yari igamubiri iyo we agiye gushakisha ubundi buzima kuko umuryango we wabaga congo umudamu n'abana babaga igihugu n'umudugudu wabo ubu se baba hehe ubu ntabwo niyo mpamvu ntabwo nzi aho waba aho baba ariko batimazi bageze kuzirikana muri congo haba intambara ubu icyo gihe tunongera kubaba n'uyu munsi iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito bagerageje ngashakisha none mama wanjye bose babuze mama we yabuze mbere bagahita na kane yarabuze kane abuza muri kongo ubundi niba yarapfuye cyangwa ariho birangira bose nyine mbabuze mama wawe we yitwaga nde mama wanjye bamwita mukantagoze rafayina we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka kongo urakibuka ntabwo mwibuka sinabaga mu rwanda bo baba bari kongo ba- bagiye bahunga rero niba ariho niba atabaho ntabwo nzi ariko hari abantu icyo gihe batashye bavuga ko bavuga aho bamusigiye hagati y'amapiki y'amapiki na buri kare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenya irengero rya mukuru wawe habyara batuma oya nta wundi muryango nigeze mbaza hari umuntu wigeze kumvira ko bavuganye bayifitiye kera ndeho nta nimero ze bari bavuganiyeho ntihamagaye biranga icyo gihe bambwiraga ko ba- bavuganye ariko icyo gihe ari ibara rikuru navuga ko yamubwira ko yenda kujya muri kenya niba habyara batuma akiriho niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi rya amerika usigaranye amasegonda mirongo itatu ni iki wamubwira amakuru yo mu rwanda wamubwira na yahe Bo, namubwira ko umuryango umuryango mukeneye kandi ukiriho mbere yuko jya umubwira n'isenge yumva roni nkaba ntuye i kigali kandi n'umuryango we utuye muri karongi ukaba umukeneye kandi na mama niba akiyumva akaba akiriho rwose ya- nazamuha nimero yanjye akajya akamuvugisha cyangwa amufasha ku buryo yazataha bakamenya ko aron sengyumva ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya amerika ukomeze utegereze wizeye imana nibishaka mukuru wawe habyara batuma abidani azaboneka agira amahoro murakoze nambwira mu
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kane eh, mukamunana patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina na se bari bitabye imana mbere yaho gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri jenoside yakorewe abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe i burayi yahawe umuryango washakaga umwana mukamunana pasiyanse ari mu karere ka gasabo mu kagari ka kamatamu umurenge wa jabana umudugudu wa murehe yari amaze igihe ashaka kuvugisha agasaro ka buraga twari dutuye i kanombe mbere y'icyenda na kane mama wacu aza kwitaba imana kuko niwe watureraga yitabye imana dusigarana na murumuna wa mama murumuna wa mama adusigaranye imiryango ya ngombwa ko ikora inama iratugabagabana wasigarana roza nanjye njya kurerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero jenoside yarenze iba ntarongera guhura na roza nyuma ya jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri jenoside naje kumenya ko roza yatwawe n'imiryango ijyana abana i burayi nyuma ya mirongo icyenda na kane ariko ashobora kuba ataragiye icyenda na kane ahubwo yaragiye mbere y'icyenda na kane ngo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri akaba yarajyanywe n'uwuhe muryango se ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'ubusuwisi uwo mubikira yitwaga nde Bukeye ntabwo nigeze menya amazina ye kuko ngo Rose yigaga muri ekore berge ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'ubusuwisi bikaba impamvu binshanga bazi amakuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga abo ni bande umuryango witwa kagaba yari atuye i kanombe kagaba regisi ubwo ni alex nuko bamwita alex nyine wari ufite umudamu witwa perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo bapfuye muri mirongo cyenda na kane nabo bitabye imana nabo bitabye imana muri mirongo cyenda na kane bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana none se abo banga kuguha amakuru babizi ni bande hari abana be yabyaye harimo uwitwa kagaba sharire nyina we nabashije kugirira nimero hakaba na kagaba sharirote uba mu gihugu cya amerika yego hakaba na kagaba asumta na kagaba chantal abo nibo bana be nabashije kumenya amazina yabo washoboye kuvugana nabo uwo nabashije kuvugana nawe ni kagaba sharire ni nawe mfite nimero ya telefone ariko nta makuru yampaye yaransuzuguye nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru b'ibihumbi bibiri na karindwi ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe roza aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka cumi n'itanu biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba kagaba sharira aho yakoraga muri beneri mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye amakuru rero nanjye barayanyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva binteye imbaraga ndavuga inti nk'uko njya niyumvisha ko roza ariho uwashakisha nimero za venuste nshimiye imana yamfasha nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa mutanguha brigide yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu numvaga ari nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo agenda umusazi ibyo ndi kwirukanka inyuma bambwira ko yapfuye nta- ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyohereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko njyewe mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga nti uko biri kose imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkumve pasiyanse nagira ngo umbwire Mm.
roza uw'amahoro ajya kwa nyina wabo yari afite imyaka ingahe mu by'ukuri ntabwo nzi imyaka yari afite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga none se muri mirongo icyenda na kane wowe wari ufite imyaka ingahe Muri mirongo cyenda na kane nari mfite imyaka irindwi none se niba ufite imyaka irindwi agukurikira Mm, tugereranije akaba yari afite imyaka itanu mm.
niba wibuka muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe twatandukanye mfite nk'imyaka ine urumva ko nari nkiri muto ntabwo namenye ngo yari afite imyaka ingahe gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga i kanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze ni uko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa kagaba akagera ubwo atangwa birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa kagaba ku buryo ariho yavuye ajya i burayi Eh, n'uwo mama wacu barajyanye witwaga mukakirenga sipesiyozi yaba we na- na mama wacu babanaga aho kwa kagaba Oh, na mama wanyu nawe yabaga kwa kagabo yego ni naho yaguye n'ubundi twese twaratandukanye gutyo roza dutandukana gutyo n'abandi bavandimwe wanjye turatandukana nyine cyokora harokotse mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho we naje kumenya amakuru ko nawe yitabye imana ariko yitabye imana mbere ya mirongo cyenda na kane ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe uw'amahoro roza eh, Yego.
kwa kagaba ntabwo bashoboye kuyaguha
ntabwo babashije kuyampa ni ukuri ukabona ko Uwo- batabishakaga mukuru wanjye yagiye kwirebera kagaba nawe barayamwima mbona ari uko batabishaka baba batumefiye nyine hari nuko abona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza ntawabatekerereza ibyo ari byo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose eh, tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari eh, n'iyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarere eh, tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko eh, kubera ko u rwanda Mm, rwari rufite amategeko agenga umwana eh, n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe eh, mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu mu nkiko ubundi urukiko rw'ibanze rw'aho umwana ari Mm.
niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana eh, yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye mm.
uburenganzira ibyo ni ibiteganywa n'amategeko icyo nakubwira muri kano kanya ah, pasiyanse mu kamunana ni Yego.
ukugushimira umuhate Mm.
n'urukundo ufite murumuna wawe no kuba utaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko ah, igihe nikigera nzavugana n'agasaro kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo mu murumuna Yego.
wawe w'amahoro Mm.
roza mm, ndakwizeza ko eh, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo eh, kimwe n'utundi Mm.
dusaro twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo ni ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira bwo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho ni ukuri byanezeza kandi imana ijya ikomeza ikwambika imbaraga ni ukuri urakoze cyane ndagushimiye
twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho uw'amahoro aherereye byabaye ngombwa ko dusubira mu busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza tubona umuntu wahabyirukiye wahakuriye yitwa roza nkezabera kazi neza ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze veniste none umaze kumva amakuru duhawe na mukamuna na pasiyanse ushaka muri umuna we avuga ko yitwa roza uw'amahoro wavukiye mu busanza akaza kuhava akiri mutoya uwo mukamunana uramuzi waramwumvise birumvikana ko ari umwana mutoya ariko se ese umubyara avuga ko yitwaga kwenzire stefano waba umuzi
mukamuna nawe ntabwo muzi ariko avuga ko ari isenda muzi ko yari umuturanyi w'iwacu yego ariko mu bana bakwenzire mukamunana ntabwo arimo muwundi yego
yari afite abana batanu harimo kagoyire gaspari mukakirenga bukombe na karori abo akaba rero aribo bana bagakwenzire gakwenzire akaba yashakanye na korita ubwo rero uwo mukamunana sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we none se uwo mwana uvugwa uw'amahoro roza uvuga ko yarerewe kwa kagaba hari icyo waba waramumenyeho umwana wajya kujya kwa kagaba sinibuka amazina ye sinarenze uko yitwa kubera ko ubwo mama we ariwe mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa kagaba cyangwa natwe tukajya kwa kagaba tukamusangayo cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona ni ukuvuga ko mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana rose mukakirenga akaba yarakoraga kwa kagaba ariko agakora kwa kagaba ataha iwabo agatahana n'uwo mwana we ntabwo wavuga ko yabaye kwa kagaba n'umwana yakoraga atahayo ataha iwabo mbere mukakirenga aje kuba kwa kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumuhungo kumwadobotisha i burayi nuko byagenze uwo mwana wagiye i burayi akaba ari uwa mukakirenga ni uwa mukakirenga amakuru y'uko mukakirenga yaguye kwa kagaba aho ari kumwe na kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe ayo makuru warayamenye naramenye niko byagenze yitabye imana ari kumwe na kagaba mu rugo iwabo kwa kagaba w'amahoro ashakirwa ababyeyi i burayi ayo makuru nk'abaturanyi mwarayamenye twarayamenye ariko uko ngewe sinari nyiba mu rugo nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga bambwira ko uwo mwana ashobora kuba yagiye i burayi ariko tukabyumva avuye kwa kagaba abifashijwemo no kwa kagaba n'umwana wa kagaba umwe mu bana ba kagaba madamu rose ntizabera ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake agasaro kaburaga roza uw'amahoro tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro rwose ndagushimiye cyane murakoze venusi ubwo nanjye ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha roza akabasha kuboneka
kabonetse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro agasaro kaburaga baba bashakisha ba papa babo ko bavuka bagakura ba mama babo bakababwira uwababyaye iyo batamubonye kandi ariho cyangwa se ngo babwirwe ko atari bakiriho bibaza impamvu bavukiye kugirirwaho impaka aho gukura bisanzuye mwumvise inkuru ya nadine ingabire utuye i kigali mu karere ka gasabo mu mudugudu wa kangondo ya kabiri watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi ry'amerika ashakisha se wamubyaye ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga ndagira ngo nanjye mufashe gushaka agasaro kanjye nabuze ako gasaro kawe ni kitwa ndi ni ni akahe agasaro kanjye rero gafite ama- ibintu byinshi na- na- na- nabimenye nanjye jenoside imaze kuba mvuze aba- abavandimwe n'ababyeyi yego nyuma ya jenoside rero bambwira ko mfite papa bambwira n'izina rimwe simuzi bampaye izina ryitwa bwenera gusa bakubwiye ko yakoraga iki ndambwira ko ngo yakoraga muri besitari imbere ya jenoside hanyuma umugore we ngo yakoraga muri ambasade y'aba- y'abafaransa urumva ntabwo ari mama ko bambyaye hanze yego hanyuma bari bafite uh, umwana umwe mu babo yibigaga muri ecole d'arge i kigali mbere ya jenoside ariko yitwaga alice bari batuye ku gitega hanyuma jenoside ibaye rero bagiye ngo i burundi hanyuma mm, umuntu w'amakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuba baravuye i burundi bakaba bajujerereye muri canada cyangwa mu bufaransa cyangwa bo ntabwo abizi nyuma atuyeyo banyereka ahantu bari batuye usanga barahagurishije n'umudogiteri n'ubu ashobora kuvuga izina rye kubera umutekano niba mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba rya kibyeyi ngiye gushingiza yego ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda ikindi ndagira ndabamenyeshe ko ndi umwe mu mitungo yabo ntibazagira ngo ndankeneye ubutunzi kristo hari imitungo myinshi yampaye akantu babasha kumva tubwire icyo nagira ndatuye nzagutumikira komera komera nadine ndakumva aramenya ndakumva Yego.
um, ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite n'abenshi barapfuye muri jenoside hanyuma hari eh, nagerageje kujya mbaza bakambwira ntabwo bazi naho twatumva hano ntabwo babizi ubwo rero imyaka hejuru z'abajya imbere ndabizi ko a- a- mujya mubona n'uduhinja imana niyo i- i- izamfasha hamwe namwe murakoze
mwayumvise amarira y'urukundo ya nadine eh, ingabire ushaka papa we atigeze amenya mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya amerika ngo tumubonere agasaro kaburaga uwaduhamagaye wa mbere ni mustapha nkurikiye inka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa rwezamenyo nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika urakoze cyane nawe wumva ikiganiro agasaro kaburaga uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze ako gasaro o, warakabonye narakabonye numvishe amaganya y'uwo mwana ngerageza kugira numva birambabaje ku mutima kubera ko n'abaga hano mu rwanda ngira uruku- umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri beseri hari abantu bakoraga muri beseri twari tuziranye harimo mama wacu witwa jane ni umukobwa yego ngerageza kumubaza ambwira ko uwo muntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa sindihebure
sindihebura veneran
yeee yakoraga akahe kazi muri beseri
yari shefu wa departoma ya eshanje waba uzi igihugu yaba aherereyemo mu magingo aya
bo kugeza nagerageje kubaza abandi bantu baba bamuzi bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri amerika cyangwa mu bufaransa nta- niyo makuru nabashe nanjye kumenya ayo ngayo arahagije mustapha nkurikiye inka rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika kugira ngo udufashe udufashe natwe dushobore gufasha nadine ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we byibuze tumenye irindi zina hasigaye ni ukuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba ah, aherereye ariko mbere y'uko ugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye nka ukunda kumva ijwi ry'amerika kenshi
ntabwo nshobora gusura ku cyumweru ndagikurikirana cyane birashimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni y'abumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru nabisezeranije nadine ingabire kuzakora uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba akiriho cyangwa se atakiriho nawe ndagushimiye umusanzu wawe gira amahoro urakoze cyane nawe
agasaro kaburaga
nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na nadine ingabire kimwe n'ayo mwampaye mwebwe mwese mwumva ijwi ry'amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u rwanda tubafate mu mugongo nashakiye mu bubirigi mu bufaransa muri amerika ndetse no mu rwanda no mu burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho ariko ndifuza kubanza kuyabwira nadine nadine ngabire kazi neza ku ijwi ry'amerika murakoze twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira mbwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga wari uzi izina rimwe gusa umbwira ko yitwa venera nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye wari we yitwa sindihebura venera iryo zina ryo niryo rye ikindi namenye ni uko nk'uko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u rwanda beseri yahavuye yagera no mu burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa bankubu nadine uri wenyine aho ngaho mu rugo yego
uri imfubyi turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye ni ikintu gihora kinkomerera iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye namubonye mbivuga nsamaye nishimye ntaraka ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye imana hashize amezi atanu ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi ry'amerika muri kano kanya twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we wari uzi gusa ku izina rya veneranda nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu burundi niba yumva ijwi ry'amerika muri kano kanya nawe ndamwihanganishije ubwo ahasigaye imana nibishaka muzabonana yaba yari akuzi yego ni abakurikiranye amakuru kuko barabatoranyiriza gusa ndakorageza kubasura yego hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe akankinisha akambeka akanjyana ku kazi hari n'igihe tubaga turi mu rugo akaba yanjyana amakuru ya aeroporo kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo aribyo byose byakundaga kuzana na egisanse cyangwa sabena ku wa gatandatu ubwo rero nabyibuka nari muto yari nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu ko twari abaturanyi ashobora kuba yibuka mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye uwo mugambi uracyawufite ndawufite cyane rwose kandi nirengera ko imana izashyigikira nkabasha kubabona ndabakunda kandi nawe ndabakomeje ikindi mbasabye niba bafite ifoto ya papa bazayimureke kandi baranabishaka kugira tuzabona amaso ku maso kuko ndabyifuza cyane ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe eh, nayibonye ndayifite nzayikoherereza ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye ni umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu bubirigi ntabwo yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka papa wawe nadine ngabire unyemerere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro murakoze cyane ndabashimiye niyo naritanze imana umugisha mwakoze ibintu bidapfa gukorwa n'umuntu uwo ari we wese kuko ibintu byari byarabavuye ntabwo nari kubishobora naho mwanyuze njye ntabwo nari kuhagera ariko ndashimira ko imana yabagiye imbere kandi mukaba mumpagiye murakoze cyane imana ibahugisha
nongere nshimire abamfashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa nadine ingabire abari i dubayi abari muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya maine na tenesi abari mu bubirigi abari mu bufaransa mu rwanda no mu burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro ka buraga uyu munsi ukaba uri mu bugarama na bagenzi bawe mugerageza ah, kwishima no guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natwe hano ku ijwi ry'amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu muyishimirwe ijwi ry'amerika uwa mbere uwa mbere uri igitego
benshi mu bateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka cumi n'itatu afashe urugendo wenyine akava muri kongo agataha mu rwanda akijyana mu kigo cy'imfubyi akakiranwa urugwiro akarerwa agakundwa nawe akagira urukundo akamenya imfubyi zidafite ikivurira ntizirarire ubundi akazijyana aho avuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi samuel ararangisha umuvandimwe we tomasi habana bakize baburaniye mu nkambi ya mugunga hashize imyaka makumyabiri n'itanu atuye i kigali mu murenge wa kimisagara akarere ka nyarugenge umudugudu wa ntunga ndarangisha mukuru wanjye ibyaha abantu abakize tomasi twahunze icyenda kane tujya muri congo mu rugo twa- twari abana umunani muri abana umunani abantu bakize twaramubuze tumurira muri congo twaba yari atuye mu nkambi ya mugunga natwe no twari twatuye tuza kuva i mugunga tujya i gatare intambara iza kubera i gatare tugaruka i mugunga dusanga uwo mukuru wacu abantu bakize tomasi hari undi mugabo waje kumufata aramutwara amutwara amubwira ko bajya- agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu rwanda tugaruka mu rwanda abantu abakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga i gisenyi watubwiye ko yamubonye i goma aka- akambwira ko ngo ndamutse mbonye pa- rese pase yo kunyambutsa igoma yajya aka- yagenda akazamunyereka ariko muri icyo gihe yambwira- yabi- ya- yabimbwiraga ya- hari mu gihe cya kongo abanyarwanda tutumvikana wageragayo bak- bakaba bakwica ndavuga nzashaka ikindi gihe ari nabwo hinjiragamo ibintu bya korona virusi uwo muntu tuburana uko nguko nawe ubu sinzi n'ahantu atuye niyo mpamvu nimero ntabwo ntabwo numva ntabwo icamo ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize tomasi ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa goma yego niko mbitekereza ko ari ko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru na mukuru wanjye wo kwa mama wacu bitaga minani akaba abuzwa n'iki gutaha mu rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye
uwo mugabo umugabo wamujyanye bamwitaga kamiri
yego ya- yamubwiye ko yamubwiye ko uwo mugabo abantu abakize thomas niwe mu- niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tugenda tubicara nawe imyaka ibiri Ba- yamujyanye amubwira ko ngo ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore baka- baka- bakabica ari nabwo yamujyanaga amu- amu- amubwira ngo amwereke indi nzira bacamo bagenda bagiye kuko urabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye ku bijyanye n'inkotanyi kandi atari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha ushobora kuba ariyo mpamvu wenda ituma ata- adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda aba yumva muri mirongo icyenda na kane habana bakize yari afite imyaka ingahe mbwiye ko murushanya imyaka ibiri eh, wowe ufite imyaka ingahe Ubu- ubu ngewe mfite imyaka mirongo itatu n'ine
yego abantu bakize yari afite ubwo ni ukuvuga ngo afite nka mirongo itatu n'irindwi
mfata kano kanya mfata kano kanya hano ku ijwi ry'amerika eh, ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uri aho ngaho mu rwanda kugira ngo akumve niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka murumuna we eh, yumve ko umushaka kandi umushakira neza ni ukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari turi abahungu ba- twari turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane ama- hapfuyemo abakobwa babiri hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu n'uwo abantu bakize twakuze ariko mu rwanda ni amahoro turatekanye turifuza turifuza kukongera kukubona tukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye dore ko twese twanashatse utazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho usibye kumva amakuru yawe gusa batubwira ko urigoma tuba tutahazi hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yumvishe ya- ya- yahita amenya ko ari twebwe iyo ndirimbo ni iyihe Eh, bakundaga ku- twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane dufite abakobwa iwacu ni bane oh, kipapa abana ngagi na mu benshi oh, gahutu teteri nirere nagwiza Oh, iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi habana bakize thomas niba akumva niba yumva ijwi ry'amerika aho ari hakurya aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe samweli uri mu benshi n'umuryango wose mumwifuza nongere ngushimire kuba warategereje ko igihe kigera igihe igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza mwakoze cyane uwiteka bongerera urakoze nawe umunsi mwiza samweli ihangane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona nyina w'umuntu joli atuye i kigali mu karere ka nyarugenge akagari ka mataba umudugudu wa burema arashakisha mukuru we mfite mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu ijwi rya amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye uwo mukuru wawe mwatandukaniye he ubundi twatandukaniye ku gikongoro yitwaga nde noneho yitwaga donata mukansi donata mukanshuti byagenze gute mutandukana yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo ba- bajyana a- umugabo yari ashatse yaturukaga ku kibuye bagenda bajya kuba ngo ku kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku kibuye abantu batubwira ngo niho baba ubwo ni ku kibumba niho kwa sebuka bagiye rero basanga ngo bagiye muri zayire ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari igihe hari igihe rero higeze kuba inta- intambara mbese abantu bahungiye muri zayire bagaruka mu rwanda umugabo we we yaragarutse agaruka wenyine aratu- tumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twahe- twa- twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu ni- n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya kongo nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ese aratubwiye ngo ntabyo azi ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yari ayazi
mbere mwakomokagahe mu rwanda mwaburaniye ku gikongoro ariko se niho mwakomokaga twebwe twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine kigoma
yego seri- segiteri ntanga serire nyamazi
none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri kongo u- ukomoka aho ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku gikongoro muhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe donata
nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe
donata ahunga muri mirongo icyenda na kane ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nk'ingahe
amata yari mu myaka nka makumyabiri n'umwe yari ataribaruka nta mwana yari afite
oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga yego Eh, bashakanye mu ntambara turiho duhunga nta mwana bari bakagirana donata mukanshuti niba kumva magingo aya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya afurika aho ijwi rya amerika rishobora kugera eh, n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye Eh, mukashuti donata ni mukuru wanjye namukundaga cyane kandi n'ubu akiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yambaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege donata ubaye ikiriho rwose ni njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho ni murumuna wawe nyirangiro usanga Faustin donata tukaba turiho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu mureka mbanze miri nawe ariho rwose ubaye ukiriho wabasha kudutangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adu- adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye forutuna atangira ngiro usanga kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo eh, tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro Eh, urakoze cyane imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'itanu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu abavandimwe babiri bavuye i bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa kisangani bakoze ibirometero hafi magana atandatu na mirongo itanu bashigaje ibirometero birindwi gusa ngo bagere mu mujyi wa kisangani baratandukana emerita nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we hategekimana bari barahimbye akazina ah, ka kibwa Ah, hategekimana yari afite imyaka cumi n'itatu Eh, kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya ari mu kiganiro agasaro kaburaga ni nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga ni umwana twaburanye witwa hategekimana twakundaga kwita kibwa niwe turimo du- nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka hategekimana wi- mwahimbaga kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he ryahari ryari mu icyenda karindwi twatandukanye ku birometero birindwi wenda kugera nko mu mujyi wa kisangani byagenze gute kugira ngo mutandukane ko nuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe nyine twaturukanye i bukavu yego hanyuma tu- tu- ehe, tu- nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine habeho imirwano hanyuma turagenda tugarukira ku birometero birindwi nyine tugira ngo tugi- tugere za kisangani biba ngombwa yuko haba umutekano muke nyine habaho guhunga turatandukana icyo gihe hategekimana yari afite imyaka ingahe yari afite nk'imyaka cumi n'itatu
nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye yasigaye wenyine nta wundi wo mu muryango basigaranye kuko uwo abo twari turi kumwe ni uwo bita mama bebe kandi nawe twaratahanye ko hategekimana yari akiri mutoya eh, atarageza ku myaka cumi n'itanu yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine wigeze ugerageza kubaza mu mu muryango utabara imbabare croix rouge wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hshcr hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine aya ntaho na- ntaho na- nagiye kubaza
ni ubushake buke cyangwa ni uko wari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza aya ntabwo nari kumenya aho nabariza mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha nta n'umwe wagarutse mu rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe aya nta wigeze ambwira ahubwo nta n'uwo n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye ashobore kuba- kuba we yari apfuye muhunga nta bantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo
oya abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo we turabonana kenshi ntabwo nyine yi- yigeze amubona hanyuma abandi bo abandi nabo ntabwo abo twabashije kubonana ntabwo bi- bigeze ba- bamubona ni abari bari i butare Eh, ariko ntabwo bigeze babonana kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana niba hategeka imana akumva wambwiye ko mwari mwaramuhaye akazina k'akabyiniriro ka kibwa niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nka mushiki we namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha nyine akaza agataha kuko na- na- n'umuvandimwe we witwa nizeyimana nawe twakundaga kumwita kibwa ubwo we yari ikibwa gikuru yego niba u- nyine tukamushishikariza ko yataha tukamubwira ko n'uwo bitaga bebe ari we wari mushiki we nawe ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe yego ndizera yuko hategeka imana niba akiriho yakumvise yumvise urukundo mufitiye yumvise ineza umuhamagarira gusanga nongere ngushimire eh, cyane eh, emerita nshengiyumva eh, kuba wizeye ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga agira amahoro yego namwe murakoze
agasaro kaburaga
innocent habiyambere ararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine atuye muri gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa kagarama umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa tuyisenge jean pierre claver bari dutuye mu kinigi mu ruhengeri yagiye muri mirongo icyenda na kane igihe abantu bahungaga bajya muri congo Ah, yigaga kuri stb busogo yari arangije muri construction amakuru ya nyuma duheruka umuntu yatubwiye ko yamubonye berekera muri za congo brazzaville amakuru duheruka ayo makuru umuntu we yabahaye yabahaye mu wuhe mwaka ni hafi aha uwayaduhaye yaduhaye muri cumi na gatanu ariko nawe atari sire kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa yabonye ari umuntu basa ntabwo azi neza nimba yarabonye
Eh, we nyir'ubwite hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri congo brazzaville ngo ubaze abajyayo cyangwa bavayo babaze nimba barigeze bamuca iryera
Eh, ntabwo nagiye mpura nabo ubu ngubu ni ubwa mbere ngerageje kumushakisha uvuze ko yize kubaka byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se ni uko gusa yagiye kubyiga ndashaka um, ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda agikora umurimo wo kubaka abantu bakazamwumva vuba bakamumenya ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo icyo gihe eh, icyo gihe yari sekisiyo yari yafashe bisanzwe eh, nk'uko abantu bafata amasekisiyo muri muri segondere mu wa- mu mwaka wa kane ntabwo yari yagakozeho uwo mu- uwo mwuga yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha eh, igihugu rero gihita kijya mu ntambara hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango baracyari hakurya baragarutse abandi bari he
umuryango wose wagarukiye gisenyi rubavu bagaruka mu rugo nta bantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa gisenyi ni nayo mpamvu habayeho icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe ndavuga ati ese yaba akiriho niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya kongo brazavire yakekaga katugerageze ni njyewe ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu rwanda avuga ati ndi hano ndi amahoro ntimuzahangayike
Eh, ntabwo byigeze bibaho ni nayo mpamvu eh, numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye niba ari muri congo brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko bamubonye ajyayo muri congo brazzaville ijwi rya amerika ri- rirumvikana abantu baba bari kuri radiyo buri cyumweru bagerageza eh, kumva niba hari umuntu uri i rwanda ubashakisha Eh, niba mukuru wawe akumva muri kano kanya eh, buri gihe nshimishwa no guha akanya abantu kugira ngo babwira abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima eh, ndetse bababwiye n'amakuru yo mu rwanda nawe rero aka kanya ntikakurenge mubwire icyo wifuza
bo icyo nifuza ni ukumubona niwe twasigaranye nk'umubyeyi kuko bibiri na kabiri mu- mama yitabye imana bibiri na cumi na kabiri no mu- na papa yitaba imana ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye niba akiriho rwose turamukeneye dukeneye inama ze dukeneye kumubona nk'umuvandimwe ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba akiriho cyangwa se eh, ariho inosa habiyambere ndagushimiye cyane kuba waritabaje ijwi rya amerika kugira ngo bwa mbere eh, tugufashe muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe komera kandi ugira amahoro Eh, murakoze cyane namwe ndabashimiye ku bufasha muhora muha abantu nagiye mbakurikirana kenshi rwose imana ibaha umugisha urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse agasaro
agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro giha umunezero abawuvukijwe ikiganiro cyo muri bikomere kikabobeza imitima ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye inkike imfubyi zitabarika zatoyemo kuva umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine kugeza ubu namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye mwebwe mwimitse ijwi rya amerika nk'umutambira w'ineza ineza mudusabira murakayihorana naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
kaburaga karabonetse
mukakirenga aje kuba kwa kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumuhungo kumwadotisha i burayi nuko byagenze
agasaro your family they are very happy to see you again nkubishe amaganya y'umwana ngerageza kugira ngo mbabaje ku mutima kubera ko nabaga hano mu rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri beseri hari abantu bakoraga muri beseri tuba tuziranye harimo mama wacu witwa jane ni umukobwa ngerageza kumubaza ambwira ko uwo muntu amuzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa sindihebuje karabonetse voice of america ndifuza no kuzabambika ikamba rya kizenge ushingiye
ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze nk'uko njya niyumvisha ko roza ariho uwashakisha nimero za venuste nshimiyimana yamfasha
ubu iyi nimero nayikuye kuri kuruwa ruje nibo bayimpaye ati izi nimero ni iza venuste nshimiyimana z'agasaro kabuze kuko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane
Umva, ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane